Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese kandi mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu. Ni umwanya w'amakuru avugwa hirya no hino ku isi, mugezwaho na Aloyizi Bigirimana.
mwaramutse Egenia ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka kanya turahera mu yavugwa mu karere k'ibiyaga binini ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu human right watch ryasabye umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterres hari ejo ku munsi wa mbere gukora amatohoza yimbitse kandi yizewe ku iyicwa ry'abahinga babiri ba onu biciwe muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu mwaka wa bibiri na cumi n'indwi abo bahinga ni umugabo w'umunyamerika hamwe n'umukenyezi yamuka muri Su- muri suwede iryo shyirahamwe ryavuze ko ari ngombwa kandi ko hamenyekana uruhara abategetsi ba repubulika ya demokarasi ya kongo babigizemo kandi ko ibihano byo gufa byafatiwe abantu mirongo itanu n'umwe mu kwezi kwa mbere bikirimwo igifungu hamwe n'ibibazo bitararonka inyishu umunyamerika michael sharp hamwe na zaida catalan yamuka muri swede baburiwe irengero ku itariki ya cumi na kabiri y'ukwezi kwa gatatu bibiri na cumi n'indwi bari mu ntara ya kasayi gutohoza ku binogo rusangi byahambwemo abantu mu ntara ya Ku- mu ntambara yakurikiye urupfu rw'umukuru w'umuhari witwara gisirikare kamuina nsapu yishwe n'abajejwe umutekano ku bwa leta ya kongo abo bahinga bishwe n'abagwanyi b'uwo muhari wa kamuina nsapu umushikiranganji wa mali ejo ku munsi wa umushikiranganji wa mbere wa mali ejo ku munsi wa mbere yaragirije ubufaransa kuba bwari bufise umugambi wo gucamwo mali ibice mu bikorwa bya gisirikare burimwo muri ico gihugu co mu burengero bwa afurika umushikiranganji wa mbere wa mali shogel kokala mayiga yayivugiye mu kiganiro yahaye abadiporomate mvamakungu ku mugwa mukuru bamako yemeje ko igisirikare cy'ubufaransa cyakoze ibihambaye kandi cyafashije mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu mu guhagarika imigwi y'iterabwoba yari yamaze gufata uburaruko bw'icyo gihugu igira yerekeze mu manuko bwacu ariko avuga ko mu nyuma ubufaransa bwaciye buja mu yindi ngendo yo gucanishamwo igihugu ndetse no kubwicamwo ibice ubufaransa buza bwaramaze kuvuga ko buriko burihweza kazoza k'inteko zabwo muri ako karere mu kuganira n'abandi banyaburaya bafatanije hari nyuma y'aho mari yirukaniye ambasaderi wabwo mari yagirije kandi ubufaransa kuba aribwo bwakoresheje ishyirahamwe cdao mu gufata ibihano ruhasha bigeze aho bizingamika ico gihugu mu bijanye n'ubutunzi nayo ikibazo cy'uburusiya na ukraine kirabandanya gihangayikisha amakungu perezida wa leta z'ubumwe za amerika joe biden hamwe na chancelier w'ubudage olaf scholz barabonanye muri perezidansi ya amerika white house hari ejo ku munsi wa mbere ibiganiro by'abo bategetsi babiri byari bishimikiye ku twigoro two kuburizamwo ibitero uburusiya bushobora kugira muri ukraine chancelier scholz yabwiye abamenyeshamakuru ko ubudagi bwifatanije n'abari mu muryango otani mu guhangana n'agasomborotso k'uburusiya yavuze ko inyishu izotangwa ku kagagazo k'uburusiya izofatirwa muri urwo runani kandi ikazoba ikomeye ibi bihugu bibiri byo muri otani byariyemeje kandi kongereza inguvu mu birindiro by'inteko za otani ziri mu buseruko bw'umu- bw'uwo muryango aho amerika yemeye kurungika abandi basirikare muri polonye hamwe no mu gihugu cya rumaniya kuri iyi nkuru kandi perezida w'uburusiya vladimir putin yavuze ko yiteguye gushika ku mwumvikano kandi ko agiye kwihweza neza ibyiyumviro byatanzwe na perezida w'ubufaransa emmanuel macron hari mu kiganiro bagiranye eh, ku munsi wa, wa mbere ejo ariko perezida putin aracata umwikomo ku bihugu byo mu burengero bw'isi kuba ari byo biriko biratera uruhagarara kuri ico kibazo ca ukraine ibihugu byo mu burengero bw'isi vyama vyaburiye uburusiya ko buzogira ingaruka mbi mu gihe bwotera igihugu ca ukraine perezida Macron yabaye perezida wa mbere ahuye na perezida Putin kuva urwo ruhagarara rutangura mu kwezi kw'icumi na kabiri k'umwaka uheze mu kiganiro bahaye abamenyeshamakuru perezida Putin yarashimiye mugenzi we w'ubufaransa kubona yaragiye i Moscou ariko ntibavuze ibyavuye muri iyo mubonano ariko bemeranya kuzobandanya bavugana biciye ku nzira za telefone abandi bitezwe kuzoja kubonana na perezida Putin i Moscou i Moscou ni umushikiranganji w'ubwongereza ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu hamwe n'umushikiranganji nyene w'ubwo bwongereza ajejwe kwivuna abansi bakaba bitezwe mu Burusiya mu mpera z'indwi nayo muri Afghanistan abatalibani baruguruye za kaminuza za leta ku bagabo n'abagore mu ntara zitandatu ariko abanyeshuri bitabiriye inyigisho baracari bake ndetse n'abagore baracafise amakenga abatalibani barashizeho amategeko atari make ku bagore kuva bagisubira ku butegetsi mu kwezi k'umunani bibiri na mirongo ibiri na rimwe muri aya mategeko harimwo kubuza abakobwa kuja mu mashuri yisumbuye kubabuza gukorera hanze y'ingo zabo hamwe no kubabuza gufata ingendo batari kumwe n'abagabo mu muryango abatalibani kandi barashizeho amategeko atandukanya ibitsina mu masomero aho hari ay'abagabo hamwe n'ay'abagore abo batalibani kandi bashaka ko abigisha b'abagore bigisha abanyeshuri b'igitsina gore ariko bakaba batoroheye kuko abagore bakenye kuko bahunze igihugu
Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi nshuti banywanye b'ijwi rya amerika mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika mu rwanda imiryango isaga magana abiri ituye mu kirwa cya gihaya ho mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda ntiyemeranwa n'umushoramari ku gaciro karimo guhabwa imitungo yabo aho ushaka kwerekera niho azagutegeka azakubwira ngo aya mafaranga ntacyo nakuramo ariko mu by'ukuri nubona ntawayerekerana ni uburenganzira bwawe bwuzuye ku mutungo wawe uhabwa n'itegeko nshinga kuwugumamo uko ubishaka uyu ni metero habimana alphonse ushinzwe ibijyanye no kugura ubutaka urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha ishami rya rusha rwaraye rutegetse ko abanyarwanda umunani bari boherejwe gutuzwa muri nigeri ku bw'amasezerano icyo gihugu cyagiranye na onu basubizwa arusha ku cyicaro cy'urwo rwego izi nkuru hamwe n'izindi ijwi rya amerika yabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye ntimujye kure radiyo ijwi rya amerika tugiye gukomeza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha ishami rya rusha rwaraye rutegetse ko abanyarwanda umunani bari boherejwe gutuzwa muri nigeri ku bw'amasezerano icyo gihugu cyagiranye na onu basubizwa arusha ku cyicaro cy'urwo rwego ibyo bikubiye mu cyemezo cy'umucamanza w'urwo rwego cyo kuri uyu wa mbere umunyamakuru wacu temisitokere mutijima yasomye ibikubiye muri icyo cyemezo adutegurira inkuru ikurikira umucamanza joseph kiyondo masanche usanzwe ushinzwe dosiye y'aba banyarwanda bose uko ari umunani avuga ko icyo cyemezo gifashwe mu rwego rwo gukumira ko habaho ihungabanywa ry'uburenganzira bw'ibanze bw'abari bajyanywe gutuzwa muri nigeri uwavuga ko ibyo bishingira ku busabe bw'aba banyarwanda bwo kuvanwa muri nigeri byihutirwa ndetse n'ibiganiro urwego rwagiye rugirana n'icyo gihugu nyuma y'aho cyisubiyeho ku masezerano yo kubakira cyari cyagiranye n'umuryango w'abibumbye abo banyarwanda ngo bamenyesheje umucamanza ko ibyemezo urwo rwego rwagiye rufata ku busabe babaga barugejejeho leta ya nigeri itigeze ibishyira mu bikorwa bityo bakaba bashobora kugwirwa n'akaga igihe icyo ari cyo cyose aho muri nigeri muri ibyo byemezo bigarukwaho harimo nk'icyo ku itariki ya cumi n'enye y'ukwezi gushize kwa mbere cyategekaga leta ya nigeri gusubiza abo banyarwanda ibyangombwa bavugaga ko bambuwe ndetse bakanahabwa uburenganzira bwo kwidegembya nta nkomyi muri icyo gihugu mu gihe hagitegerejwe umwanzuro wa nyuma ku kibazo cyabo ibyo byose umucamanza akavuga ko leta ya nigeri itigeze ibyubahiriza mu byo umucamanza avuga ko byakozwe mu kugerageza gukemura iki kibazo mu bwumvikane na leta ya nigeri ngo yemere kuguma mu masezerano harimo ibiganiro byahuje impande zombi harimo n'umuryango w'abibumbye binyuze mu biro by'uwuhagarariye muri nigeri byabereye iniyame ku murwa mukuru w'icyo gihugu harimo kandi ibiganiro byo mu rwego rwa diporomasi no mu rwa politiki bigamije gushakisha ibindi bihugu bishobora kwakira abo banyarwanda mu gihe nigeri yaba itemeye kubahiriza inshingano yiyemeje umucamanza akavuga ko bamwe muri abo banyarwanda batangiye no kwandikira urwo rwego barusaba gutambamira iyoherezwa ku ngufu ryabo mu rwanda bikozwe na leta ya nigeri abo ngo bamenyesheje umucamanza ko koherezwa mu rwanda bishobora kubaviramo gukorerwa ibikorwa bibi birimo n'iyicarubozo umucamanza akavuga ko nyuma y'aho umunyamategeko uhagarariye leta ya nigeri yandikiye urwego arumenyesha ko icyemezo cyo kwirukana abo banyarwanda kiboneye kuko kuhaba kwabo bibangamiye ituze rusange n'umutekano w'igihugu umwe mu boherejwe muri nigeri yanditse asaba umwanditsi mukuru w'urwego ko yajya muri nigeri gukurikirana ikibazo cyabo kugeza kirangiye ashingiye kuri ibyo byose umucamanza joseph kiyondo masance akavuga ko ibyagaragaraga nk'igisubizo kirambye ku kibazo cyerekeranye n'aba banyarwanda bagizwe abere cyangwa barangije ibihano bakatiwe ubwo akanama gashinzwe amahoro n'umutekano ka loni kagiranaga na nijera amasezerano yo kubatuza ubu ahubwo kirimo guhinduka ikibazo kiremereye gishobora no kubyara ihonyangwa ry'amahame y'uburenganzira bwa muntu umucamanza ashimangira ko iki kibazo kiterekeranye no kuba aba banyarwanda bajyanwa mu rwanda cyangwa batajyayo akavuga ko urwo rwego rwagiye rukorana n'igihugu cy'u rwanda ndetse hari imanza rwagiye rucyoherereza ibyo umucamanza akavuga ko byagiye bikorwa hashingiye ku busesenguzi bwa dosiye imwe ku yindi ariko kandi ku bijyanye n'ikibazo cyabo umunani bagizwe abere cyangwa barangije ibihano byabo iyi ngingo yo kubohereza ntayirimo akavuga ko mu bijyanye no kuba bakoherezwa mu rwanda ibyo byakorwa gusa ku bushake bwabo cyangwa se bikanyuzwa mu zindi nzira z'amategeko aho nabo bahabwa umwanya bakumvwa umucamanza agashimangira ko urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga rufite mu nshingano z'uko abagizwe abere cyangwa se abarangije ibihano byabo babaho neza mu gihe bagitegereje kwimurirwa ahandi kandi rukanagenzura ko aho bagiye kwimurirwa hatazashyira ubuzima bwabo n'ubwigenge bwabo mu kaga agashimangira ko amasezerano nigeri yari yagiranye na loni yo kwakira no gutuza aba banyarwanda atayemereraga gufata icyemezo cyo kubirukanayo yonyine bitaganiriyeho n'impande zombi nk'uko yabikoze avuga ko ibyakozwe na nigeri ifunga aba banyarwanda ikanabambura ibyangombwa inababuza gutembera nta nkomyi ari ukurenga ku masezerano yagiranye na loni ikindi avuga ko icyo gihugu aho gusobanura impamvu cyafashe icyo cyemezo ahubwo cyamusabye gukuraho ibyemezo yagiye afata bigaragaza ko gutuzwa muri nigeri kw'abo banyarwanda bitagishobotse umucamanza avuga ko mu nyandiko z'amahame agenga urwego aboherejwe kurangiza ibihano bakatiwe n'urukiko mpuzamahanga cyangwa se urwego rwarusimbuye mu gihe rusanze bitagishobotse kurangiza ibihano byabo mu gihugu boherejwemo basubizwa ku cyicaro cy'urwego gutegereza ko haboneka ikindi gihugu kibakira nyamara uwo mucamanza akavuga ko ku barangije ibihano n'abagizwe abere nubwo nta ngingo y'amategeko y'uru rwego itegeka uko byagenda mu gihe bitagishobotse gutuzwa mu gihugu cyari cyemeye kubakira nk'urwego rubafite mu nshingano nshingano rwafata icyemezo cyo kubasubiza ku cyicaro cy'ishami ryari ryabohereje aho akaba ariho yahereye ategeka umwanditsi mukuru w'urwego gukora ibishoboka byose agategura igarurwa ry'abo banyarwanda umunani yarusha muri tanzania umucamanza kiyondo masance kandi yategetse leta ya nigeri gutanga ubufasha bukenewe mu gushyira mu bikorwa iki cyemezo temisitokere mutijima urakoze isi yose kuri uyu wa mbere yizihije umunsi mpuzamahanga uzira telefoni ngendanwa abanyarwanda bazitunze baravuga ko bigoye kwitandukanya nazo kubera ko zamaze kwinjira mu mikorere y'imirimo itandukanye umunyarwanda umaranye telefoni ngendanwa imyaka myinshi kurusha abandi ayimaranye imyaka makumyabiri n'ine eric bagira ubusa ababwira ibindi kuri telefoni ngendanwa mu rwanda kimwe cya kane cy'ikinyejana kirabura umwaka umwe gusa kikuzura kuva telefone ngendanwa yagera ku butaka bw'u Rwanda yageze mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'umunani Bwana Sena Gerard ni umunyemari ukomeye w'umunyarwanda yabwiye ijwi rya Amerika ko telefone ngendanwa ikigera mu Rwanda yaguraga umugabo igasiba undi Sina ari mu banyarwanda ba mbere baguze telefone ngendanwa namubajije ibyiyumviro bye yagize akimara gutunga telefone ngendanwa dutunga telefone bwa mbere byari ibintu ntabona uko nabinganya mu byishimo kandi binyerekeza ko noneho iterambere byihuse kurigeraho nta gushidikanya kuko nari maze kubona ko aho nawe ndi hose ntashobora kubura ngo hagire unshaka cyangwa nanjye ngire uwo nshaka cyane cyane bijyaniranye n'umuntu ukora bizinesi ngo mbe nabura ibyo byose nahise mbigiramo icyizere kandi uretse no gukora bizinesi no mu buzima rusange iyo ugenda ufite telefone uba wumva ufite byose dore ko n'ubu ngubu aho n'abandi hose ku isi ngira roaming ihoramo muri telefone yanjye mbese ni ugushimira ikoranabuhanga cyane cyane n'ababayitekerejeho uyu munyemari avuga ko mbere y'uko telefone ngendanwa igera ku butaka bw'u rwanda nabwo bitabuzaga abakora ibikorwa by'ubushabitsi kubikora kandi bagatera imbere gusa abona itandukaniro rikomeye ryo kubikora bifashishije telefone ngendanwa ku bwa sina gerari mbere ya telefone ngendanwa byasabaga gukorera mu cyizere kuko yemeza ko byasabaga kuba inyangamugayo cyane ku munsi isi yose yizihizaho umunsi mpuzamahanga uzira telefone ngendanwa umunyemari sina gerari yemera ko kibaye ari ikizamini cyo kwirirwa adakoze kuri telefone cyamutsinda biragoye kuko umuntu uziranye na sina gerard ntabwo ushobora kumbura kuri telefone sinjya mvuga ngo umuriro waba uzikiretse ntazi aho kwa banki ziba ntabwo telefone ihora nyireba kugira ngo no mu bwiherero birazwi ko ntawe ukwiye no kuyisiga nk'uko najya nyisiga kumara umunsi wose byaba ari igihano ntabwo yakugize imbata
telefone rwose ni iyanjye none se kugira ngo mbone umuntu yambuze numva bimbabaje numva ntashobora kubyumva niba navuga byo kugira imbata wenda ashimira iterambere gusa ry'abahanga kuko zirikana rya jambo rivuga ngo aho ugera utekereza hariho n'abandi bacunguriraho mu iterambere uretse uyu munyemari ukomeye wumvikanisha ibyiza bya telefone ngendanwa nyuma y'imyaka makumyabiri n'ine ayitunze n'abakora ubucuruzi buciriritse batunze telefone nyuma ye barayibona nka ndasimburwa mu mibereho madamu asuma uwase nawe wemeza ko bigoye kumara umunsi adafata kuri telefone akora ubushabitsi bwifashisha cyane telefone ngendanwa kuko uzarebe telefone utayifite nta nubwo rwose ubuzima buryoha nta n'icyagenda kuko abenshi tunakorera kuri telefone hari bizinesi nyinshi hari opotunitizi nyinshi dukorera kuri telefone numva ko rero telefone utayibonye ubwo n'akazi kaba kapfuye bamwe kuri twebwe kuri ngewe rero numva byambangamira cyane kuko amafaranga ninjiza ku munsi biciye kuri telefone ntabanyahombye telefone ngendanwa biboneka ko yarangije kwinjira mu mikoreshereze y'ikoranabuhanga riyishingiyeho mu nzego hafi ya zose zigize ubuzima bw'igihugu urugero ni nko mu rwego rw'uburezi bwana daniel rwema ni umuyobozi wungirije mu rwunge rw'amashuri rwa kankigali mu murwa mukuru w'u rwanda ashinzwe imyifatire n'ubupfura by'umwihariko aha ngaha mu kigo iyo dukeneye umubyeyi turamuhamagara umuyobozi uri mu rundi ruhande mutegeranye mukeneye kuvugana akuguha amakuru nangwa se yagusaba cyangwa y'umuha nawe uyamuha kuri telefone umunyeshuri ugize ikibazo ahangaha dukeneye kumenyesha umubyeyi we tubura kuri telefone ni ukuvuga ngo telefone hano mu kigo yabaye ubuzima bwacu kwiga ufite telefone ntibyemewe mu bigo by'amashuri abanza n'ayisumbuye ni ukwanga ko zarangaza abanyeshuri cyangwa zikabatera gukora ibindi bihabanye n'amasomo ariko mu rwunge rw'amashuri rwa kankigali bakavuga ko hari aho biba icyitonderwa ku munyeshuri washaka kujyana telefone ku ishuri abanyeshuri ntibyoroshye ariko turabirwanya mu buryo bushoboka bwose icya mbere iyo biga irabarangaza hari abo bayikoresha ibitari byiza mu ishuri cyane cyane ibijyanye n'ingeso zitari nziza ubwo urumva rero mu ishuri ntabwo ari byiza ariko twashyizeho irengayobora ko umunyeshuri waba afite ikibazo cyatuma yakoresha telefone ari ku ishuri iyo avuye mu rugo akayizana tumusaba akareba umwarimu muri hafi cyangwa umuyobozi muri hafi akayimubikira akaro ka saa yine bureke tayimu akayimuha akareba uwamushatse cyangwa akabwira n'uwashatse akongera akayibitsa uretse kuyihamagaza kuyitabiraho no kuyohererezanyaho ubutumwa bugufi byafatwaga nka serivisi z'ibanze kuri telefoni icyaduka mu rwanda ubu zirakorerwaho ibintu byinshi ari nako ubuzima bwite bwa muntu burushaho kugabanuka ibi ariko ni rusange ku isi ntibitangaje kwinjira muri bisi cyangwa ahateraniye imbaga ukabona benshi bahugiye kuri telefone bamwe baganiriraho n'inshuti zabo abandi bareba amakuru acaracara n'ibindi biragoye ko wabona uwakwemerera kwitandukanya na telefone umunsi wose ni mu gihe abashyizeho umunsi mpuzamahanga uzira telefone ngendanwa bateganya ko byibura uwo munsi umwe muntu yagira akanya akaruhuka abahanga bemeza ko kuvugira kuri telefone cyane nabyo bishobora kugira ingaruka ku matwi no mu bwonko imibare iheruka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yatanzwe n'ikigo cy'igihugu ngenzuramikorere ku mirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro mu rwanda rura igaragaza ko umubare w'abakoresha telefone ngendanwa basaga miliyoni icyenda n'igice bangana na mirongo inani na rimwe n'ibice mirongo itatu n'icyenda ku ijana bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali imiryango isaga magana abiri ituye mu kirwa cya gihaya ho mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda ntiyemeranywa n'umushoramari ku gaciro karimo guhabwa imitungo yabo aba baratunga agatoki uyu mushoramari kubateshereza agaciro imitungo abaha ingurane idashobora kubatuza ahandi hantu mu rwanda umunyamakuru w'ijwi rya amerika temisitokere mutijima yarabasuye adutegurira iyi nkuru ku buso bungana na hegitari mirongo itandatu n'umunani gihaya iri mu birwa bitoya bituwe bibarizwa mu kiyaga cya kivu ku ruhande rw'akarere ka rusizi aha hatuye abasaga hagati igihumbi na magana ane bibumbiye mu miryango magana abiri na cumi n'itanu abo batunzwa ahanini n'ibikorwa by'uburobyi ubuhinzi bukorerwa ku butaka buto busaguka ku ho batuye ndetse n'ubucuruzi buciriritse ni ahantu bigaragara ko hamaze imyaka myinshi hatuwe kuko hari n'abari mu myaka isaga mirongo itandatu y'amavuko bahavukiye bakahakurira kugeza na n'ubu bakihatuye ikigo cy'ishoramari mu by'amahoteli kigali view hotel and apartments limited giheruka kubenguka ubu butaka bwabo muri gahunda yo kubaka hoteli igezweho ndetse cyatangiye kubarura no kwishyura imitungo y'aba baturage ngo bahave bajye gushaka ahandi batura nyamara bo ntibanyuzwe n'uko ibyo birimo gukorwa mfite abana batanu n'umudamu ubwo rero mbona amafaranga ibihumbi magana arindwi bitamvana iwanjye wenda ngo bijye kuntuza ahandi umushoramari araza akaguha miliyoni imwe n'igice cyangwa miliyoni imwe wagera hakurya wa muturage yabura amafaranga yishyura isambu cyangwa se yishyura inzu ubuzima bugasaba ko agaruka hano kugihaye aratubwira ko ahangaha ubyanjye ntube byanjye uzahava kandi ngo uzahava ku ngufu za leta mutubwire ukuntu ukuntu umuntu uzava impande n'impande akaza akaguterura mu byawe akakujyana akajya kukangaza ku musozi abo bavuga ko batanze ishoramari ku butaka bwabo ariko kandi bene ryo bakwiye guha agaciro ubutaka bwabo bakabishyura mu buryo buboneye bitaba ibyo bakabubakira ahandi ngewe icyo nabona wenda leta yatugirira neza ni uko yaza ikatubwira nti turifuza ko mwakwimuka kwiyikirwa tukajya kubatuza aho babona badutuza batiriwe banatugurira bya yadufasha cyane kuko amafaranga baduha ntacyo yatumarira ahubwo ngewe icyo nakunda ni uko wenda nawe mafaranga ye yayareka ariko akajya kunyubakira indi nzu mbega nta n'ibyo namubwiye ntabwo twanze ko batwimura ahubwo bongere amafaranga kugira ngo natwe tubone ahantu tuyajyana icyakora ku ruhande rwa kigali view hotel and apartments limited ibivugwa n'aba baturage byo kubahenda no gushaka kubimura ku ngufu barabihakana Metere Habimana Alphonse ushinzwe ibijyanye no kugura ubu butaka avuga ko abadashaka kugurisha bafite uburenganzira bwo kuguma mu butaka bwabo ni ukuvuga ngo twebwe icyo dusigarana ni ubutaka ibikorwa bye nyir'ubwite abikuraho akabitwara yaba ibiti yaba inzu arayitwara icyo nakubwiye rero cyo kuvuga ngo ibihumbi magana arindwi umuntu yayerekerana he biraterwa n'aho wumva n'aho ushaka kwerekera aho ushaka kwerekera niho azagutegeka azakubwira ngo aya mafaranga ntacyo nakuramo ariko mu by'ukuri nubona ntawayerekerana ni uburenganzira bwawe bwuzuye ku mutungo wawe uhabwa n'itegeko nshinga kuwugumamo uko ubishaka nubwo biruko ariko uyu munyamategeko yemereye ijwi rya amerika ko umushinga w'ikigo cy'ishoramari ahagarariye ugomba gukorerwa ku butaka bwose bugize iki kirwa hakibazwa habo batazashobora kumvikana n'icyo kigo ku bijyanye n'ingurane bazerekezwa kugeza ubu kandi haracyagaragara igisa n'urujijo ku by'uyu mushinga kuko inzego z'ubutegetsi mu karere ka rusizi zivuga ko ibyo kwimura abo baturage ntacyo zibiziho uyu ni bwana ndagijimana ruwi munyemanzi umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu mbere na mbere ndagira ngo ko uko kwimurwa ntabwo tukuzi ntabwo tuzi n'abari kubukora abo ari bo ariko nk'uko wabibonye ikirwa cya gihanda ikirwa kiri mu mazi ni ikirwa rero duteganya ko cyakorerwaho ibikorwa bya tuwarisime bitandukanye ariko nanone abaturage baho akaba ari babyungukiramo mbere na mbere abari kwimura ntabwo ubuyobozi bw'akarere tubazi ntabwo tuzi wabahabwa uburenganzira ni ibintu bari gukora ku giti cyabo cy'ubwumvikane ngira ngo ni ikibazo cyo gukurikirana nk'ubuyobozi bw'akarere tukamenya imva imvano yacyo ariko ntabwo twizera neza ko umuturage wacu ahembwa tureba biturutse ku mushoramari uwo ari we wese bene umushinga ariko bo ibitangazwa n'ubutegetsi bw'akarere ko butazi birimo gukorwa barabifata nko kwigiza nkana metere habimana rufonse ati ibyo kwaba ari ukwigiza nkana kuko wavuga se ko utazi poroje ko ihari gute icya mbere ari wowe wagurishije ubutaka bw'ibanze icya kabiri bakorera mu ifasi yawe uhafite inzego z'ibanze inzego z'ibanze arizo ziduhuza n'abaturage wavuga ko bitazwi gute icyakora icyo nkeka ko yenda ni uko yenda haba hariho abayobozi baje ari bashya bataramurikirwa uwo mushinga ngo babimenye neza ariko igikorwa ku rwego rw'akarere nka institusiyo kiraje mu gihe ubutegetsi bw'akarere n'umushoramari bitana ba mwana ku igurishwa ry'ikirwa cya gihaya abakihatuye muri iki gihe bo baratabaza inzego nkuru z'igihugu ngo zibarengere mu bijyanye n'inzego z'imitegekere gihaya ni akagari kabarizwa mu murenge wa gihundwe mu mujyi w'akarere ka rusizi ku bw'abahatuye ntibyumvikana uburyo ubutaka bwo mu gice cy'umujyi bugenerwa amafaranga make nk'ayo barimo guhabwa ibibazo nk'ibi bishingiye ku iyimurwa ry'abaturage kubw'ibikorwa by'ishoramari ariko bitavugwaho rumwe si umwihariko wa rusizi icyamenyekanye cyane n'icy'abaturage ba kangondo na kibiraro muri nyarutarama ya kigali na n'ubu bagisiragira mu nkiko kubwo kutumvikana n'ubutegetsi ku ngurane z'imitungo yabo temistokre mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda temistokre mutijima nongere ngushimire kuri iyi nkuru inshuti banywanyi b'ijwi rya amerika muracyari kumwe na radiyo yanyu ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika mu burundi turi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe twabibutsa kandi ko ibiganiro byacu mushobora kubisanga ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu no kuri facebook na youtube ibiganiro byacu birakomeje irushanwa ry'igikombe cy'ibihugu by'afurika ryaberaga muri kameruni ryarangiye ku cyumweru senegal itsinze misiri kuri penaliti bine kuri bibiri nyuma y'uko ibyo bihugu byombi birangije umukino binganya ubusa ku bundi ni ubwa mbere senegal itsindira igikombe cy'ibihugu by'afurika mu mateka yayo yari imaze gutsindwa mu gice cya nyuma cy'iryo rushanwa inshuro ebyiri zose mugenzi wacu fidel niyongabo yavuganye na tarcis harerimana umushakashatsi mu kigo cy'imikino n'imico myiza ya olympique centre africain des etudes olympique gifite icyicaro i yawunde mu murwa mukuru wa kameruni cyane cyane intsinzi ya senegal kuko twari tuyikeneye kandi ni icubahiro muri afurika sise umumenyereza ni ukwibutsa yuko yari yaragerageje arakora ajya mbere no muri karde finale y'igikombe cyo ku isi ni umuntu aciye ubwenge yakinye mu migwi ikomeye ikomeye mbere y'icyizero federasiyo senegali yamuhaye ni byiza cyane mukaba muzi yuko gukoranya abo bantu bava hanze ukagira umugwi abakinnyi bose batari no muri senegali biragoye ni ukuvuga rero ni amahirwe icyo gihugu cyagize ariko gifise umumenyereza akomeye cyane azi ubwenge yarapfutswe arabyemera yarasa asanzwe abizi kuko yari n'umukinnyi w'icyo gihugu akaba n'umukinnyi yakinnye nko mu gushika indwi i buraya nta kintu na kimwe rero cyari kimuteye ubwoba muri rusange ubona umupira wagenze gute n'igihugu cyakiye icyo gikombe cya kameruni ni ugushimira ubwa mbere kameruni kuko ntibyari byoroshye gutunganya iryo higanwa muri ibi bihe by'ubukene n'ibi bya korona ikindi nacyo uvuga ni uko mwarabonye yuko afurika ifise abakinnyi benshi cyane utugu duto duto nka za komorika ni ukuvuga n'abo baza bava ngo bavuye hanze baraza ugasanga mbere imigwi mito mito bita ngo ni mito mito yo muri afurika irababirishije icuya hari ibitagenda neza muri afurika ariko muri rusange umupira w'amaguru umeze neza muri afurika kandi hari ibihugu biriko birakora cyane ni byiza cyane tugarutse kuri sise mwavuze ko habaye ibinebaguro bakamunebagura umuntu yitegereje arabona kenshi usanga nk'abamenyereza muri afurika ari abanyaburaya abazungu kuba ari umwe mu migwi mike nibaza nserukira gihugu muri Afrika ifise abamenyereza bavuka muri ivyo bihugu nyene si ikintu cyo gushira imbere cyo guhayagiza bakamufata mugonga kumunebagura ubungira ko bazana intsinzi bizogabanuka urumva niko bimeze fize urazi ko ibihugu byo muri afurika niyo umukinnyi abonetse aca agenda ntasubira kuboneka agaca buraya akagira gute ariko amahirwe yasise nta muntu n'umwe ashobora kumukanga yarakinye yashitse kure senegal yarayikiniye mu gikombe cyo ku isi kandi mbere bashika kure hanyuma yarabaye muri paris saint germain akina muri za birmingham nta kintu rero cyotuma adashobora guteza imbere umuguru wiwe kanatsinda n'abo bakinnyi bava hanze baba bazinanye arazi ingene bavugana hanyuma rero yarimya amatwi amuvuga nabi no mu gihugu rero cyane cyane federasiyo iramushigikira ibyo ni ibintu rero bikwiye kuba akarorero bigatuma yuko haba umwizero mu bamenyereza bo muri afurika n'abantu bakamenya yuko umuntu bashobora kushikana umugwi kure mu kurangiza kenshi ibihugu biba byateguye ibikombe nk'ivyo nk'igikombe cy'ibihugu bya afurika kiba cashizemo uburyo bwinshi mu kubaka ibibuga uh, n'ubundi buryo ibibuga amahiganwa nk'ayaheze mubona babibunga kubungabunga canke kenshi bica byononekara nikiye cokorwa biragoye cyane ariko twovuga yuko ubu ko hari eto ariyo perezida wa federation muri camerune akaba ari n'umuhinga yarakinye n'abandi bategetsi bazoza bo kumvikana neza bakumvikana na leta kuko muri camerune barakunda umupira w'amaguru bakaraba ingene botunganya neza ihiganwa ryo hagati mu gihugu kuko ni ingorane zikomeye cyane n'ibindi bihugu ikibazo rero dufise muri afurika ubu urabona ko amashampiyona agoyagoya ya amakipe akomeye akomeye ntakiboneka abakinnyi bose baca bigira ubu dusigaye turaba za liverpool dusigaye twirabira gusa shampiyona yo mu bwongereza ariko tukibagirwa iri mu gihugu hagati imbere ugasanga n'abantu bari barasubiranamo abatwara amafederasiyo ni byinshi cyane ariko nibaza ko cote d'ivoire bazoba bamaze kuronka ibibazo ko nabo barafise ikibazo cyane cyane mu higanwa rizo kwirikirana bazoba bafise ibibuga byiza mbere bagatunganya n'inkino neza murakoze cyane turabashimiye nshuti mwarimu duteze amatwi ibiganiro ijwi ry'amerika yabateguriye kuri iyi saha ni aha bihumurije ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira tubashimiye rero ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije diodone cyubahiro niwe washyize hamwe amajwi naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubaseze tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose